Serge Ibaka.
murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru perezida felix antoine tshisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo yarahiriye manda ya kabiri y'imyaka itanu ku butegetsi nyuma y'uko komisiyo y'amatora yo muri icyo gihugu itangaje ko yatsinze amatora abaye mu mpera z'umwaka ushize tshisekedi yarahiriye mu murwa mukuru kinshasa kuri sitade yari yuzuye abaturage babarirwa mu bihumbi bitwaje amabendera abakuru b'ibihugu binyuranye byo muri afurika n'abahagarariye amahanga harimo leta zunze ubumwe za amerika ubushinwa n'ubufaransa bari bitabiriye icyo gikorwa mu ijambo rye yagarutse cyane ku kurwanya ubukene muri repubulika ya demokarasi ya kongo asezeranya abaturage kuzahura ubukungu bw'igihugu kugarura agaciro k'ifaranga rya kongo kubumbatira umutekano w'igihugu no kuvugurura inzego ziwurinda yavuze kandi ko azashyiraho uburyo bwo gutanga akazi cyane cyane ku rubyiruko umurwa mukuru kinshasa wari urinzwe cyane n'abapolisi indege za kajugujugu zizenguruka hafi y'ikibuga cy'aho yarahiriraga ku wa kane babiri mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi moise katumbi na martin fayulu bari bahamagariye abaturage kwigaragambya mu gihe cyo kurahira kwe ariko ababibonye baravuga ko nta kimenyetso cy'imyigaragambyo ikomeye cyagaragaye i kinshasa mu gihe kisekedi yari arimo arahira mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc umuryango human rights watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira u rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru uyu muryango uravuga ko nta butabera buboneka ku mfu wita ko zidasobanutse kandi ko bamwe mu bafunzwe bagera mu nkiko bakavuga ko bakorerwa iyicarubozo eric bagira ubusa muri iyo raporo ngufi umuryango human rights watch wo muri leta zunze ubumwe za amerika uravuga ko abategetsi b'u rwanda bagombye kurekura umunyamakuru diedone niyonsenga uzwi nka cyuma hasani kandi bagahita bakora vuba na bwangu amaperereza ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa kugira ngo agire ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira ku butabera buboneye Human Rights Watch ivuga ko kuva umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu abategetsi b'u Rwanda batarabasha gukora amaperereza ku rupfu rudasobanutse rw'umunyamakuru John Williams Intwari. Bwana Lewis Mudge ukuriye umuryango Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari avuga ko ibikorwa bikabije by'iyicarubozo no kutabasha gutanga ubutabera kuri urwo rupfu rw'umunyamakuru wari uzwi cyane mu nkuru zicukumbuye byatumye abanyamakuru bo mu Rwanda batangira umwaka bari mu rwijiji. Human Rights Watch ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bishoboka ko buzakomeza kurushaho kuba bubi keretse nihagira icyo ubutabera bukora mu bwigenge bugahita burekura abanyamakuru bafunzwe hatubahirijwe amategeko afite ibikomere mu gahanga agaragara nk'ufite intege nke niyo nsenga yabwiye urukiko i Kigali mu kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri na kane ko afungiwe mu mwobo uhora ujenga amazi hatabona kandi ko ahora akubitwa nk'uko Human Rights Watch ibisobanura yavuze ko mu rubanza rwe nta butabera yiteze kuko mu myaka itatu afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byabitangaje amategeko mpuzamahanga abuza ko hari uwafungwa mu buryo bwa kinyamaswa kandi ko inkiko zagombye guhagarika ibyo bikorwa niyo nsenga wayoboraga ishema tv ndetse n'uwari umushoferi we fideli komeza usenge batawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa kane kwa bibiri na makumyabiri ni nyuma yo gutangaza amakuru ku ngaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda ku baturage barezwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru ndetse no kutubaha ibyemezo bya leta bombi bagizwe abere mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri na rimwe ariko ubushinjacyaha burajurira aho niyo nsenga yongeye gutabwa muri yombi mu mpera z'uwo mwaka ku cyemezo cy'urukiko rukuru i kigali kugeza ubu urubanza rwe ruri mu rukiko rw'ubujurire aho asaba kurusubirishamo ku mpamvu z'akarengane mu ifungwa rya niyo nsenga human rights watch yakomeje kubona amakuru yizewe y'abantu batandukanye yemeza ko bamubonanye ibikomere ku masura ndetse no ku mubiri kandi ko avuga ko akubitwa kenshi abacamanza ntacyo bakoze kubipererezaho cyangwa gutegeka ko byahagarara niyo nsenga n'abanyamategeko be banabwiye urukiko ko abamurinda bafatira amadosiye yagombye kumufasha mu rubanza rwe ufatiye ku biboneka mu miburanire abanyamategeko ba niyo nsenga babwiye urukiko ko iyo bagaragaje icyo kibazo ku bategeka gereza basubizwa ko adafite uburenganzira kuri dosiye ze gufatira ayo madosiye byabaye rusange cyane ku manza za politiki urukomatane rw'inyerezwa n'impfu zitavugwaho rumwe no gutera ubwoba ndetse no guta muri yombi abanyamakuru ni uburyo bwiza butuma abanyamakuru barushaho kwiniga mu rwanda nk'uko umuryango human rights watch ubivuga ntwari yari umwe mu banyamakuru bake mu rwanda watangazaga inkuru zikomeye zivuga ku buzima bw'abanyamakuru bafunzwe ndetse akananenga ubutegetsi cyo kimwe na niyo nsenga mu kwezi kwa mbere tariki ya cumi n'icyenda mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo polisi y'u rwanda yatangaje ko ntwari yapfuye azira impanuka zo mu muhanda ku kimuhurura mu mujyi wa kigali kandi ko umushoferi wari utwaye iyo modoka yatawe muri yombi ariko ubutegetsi ntibwabashije kugaragaza ahantu ha nyaho iyo mpanuka yabereye nta n'amakuru yisumbuyeho bwashatse gutanga impamvu urupfu rwa ntwari rudasobanutse zirumvikana ku bwa human rights watch yakunze guterwa ubwoba no kwibasirwa n'ibitangazamakuru byegamiye kuri leta kandi yahoranaga ubwoba ku mutekano we akabibwira inshuti ze z'abanyamakuru n'abashakashatsi ba human rights watch kugeza ashatse guhunga nubwo u rwanda rwasinye amasezerano y'umuryango w'abibumbye arwanya iyicarubozo n'ifungwa rinyuranije n'amategeko human rights watch yakunze kumenya amakuru yizewe ku bahoze ari abafungwa bakorewe iyicarubozo n'ibindi bikorwa bitemewe mu magereza yo mu rwanda harimo nyarugenge ya mageragere iri mu mujyi wa kigali aho bamwe bavuze ko bafungirwaga mu kato bakanakubitwa Human Rights Watch ikavuga ko abafatanyabikorwa bo mu karere n'abo ku rwego mpuzamahanga bagombye gusaba u Rwanda kurekura abanyamakuru bafungiwe ubusa n'abarunenga kandi bagasaba iperereza rihamye ku rupfu rwa Ntwari.
Ukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro dutegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda ikiganiro ejo.
ibihe byiza kuri mwese mutajya muhema gukurikira gahunda zose za radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu fm tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagezwaho n'umuryango ejo yufu eko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro muri kumwe nanjye karemera patrick mbaye ikaze ubundi gushyingiranwa ni intambwe ikomeye mu buzima bwa muntu ndetse kandi bifatwa nk'isano ikomeye kandi idasanzwe ihuza abantu babiri igihe umuntu akiri umusore cyangwa inkumi aba afite amahitamo asesuye yo kuba yashyingirwa cyangwa se agahitamo kuba yakwibera ingaragu by'iteka ryose nyamara iyo umuntu amaze gushyingiranwa aba ahinda imibereho avuye mu busore abaye umugabo cyangwa se abaye umugore niyo mpamvu abagiye gushyingiranwa babanza guhabwa impuguro ndetse n'inyigisho zijyanye n'imibanire y'uko bakwiye kwitwara mu gihe bazaba bageze mu rugo ku ruhande rw'umukobwa ahabwa impanuro z'uburyo azubaha umutware we ndetse kandi n'umugabo ahugurwa uburyo akwiye kuzakunda umufasha we ikindi kandi bigishwa n'uburyo bakwiye kuzasenyera umugozi umwe mu bintu byose bazakora mu rwanda kimwe mu bintu by'ingenzi abagiye gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko bigishwaho ni ku bijyanye n'amasezerano y'icungamutungo uburyo rero bwo gucunga umutungo ni butatu hari ivangamutungo rusange ivangamutungo mu hantu ndetse kandi n'ivanguramutungo risesuye nk'uko mu kinyarwanda bivuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze twifuje kumenya uko kwigisha abagiye gushyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko uko byaba bikorwa no mu bindi bihugu bihana imbibi n'u rwanda ese hari itandukanye ry'abifitanye n'uko bikorwa mu rwanda mugenzi wacu ishimwe honore yatwegeranyirije inkuru irambuye kuri iyi ngingo ivuga ku myigishirize y'abagiye gushyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko uko bikorwa mu rwanda no mu bindi bihugu bihana imbibi narwo reka tumuhe ikaze ingingo y'ijana na mirongo irindwi na rimwe mu itegeko rigenga umuryango n'abantu mu rwanda isobanura ibisabwa abagomba gushyingirwa mbere yo gushyingira umwanditsi w'irangamimerere agomba kureba niba abashyingiranwa barahisemo amasezerano y'icungamutungo agomba gushyikirizwa icyemezo cy'amavuko cya buri wese mu bazashyingiranwa icyemezo cy'uko buri wese mu bazashyingiranwa ari ingaragu cyangwa ingingo z'ingenzi z'inyandiko yerekeye urupfu rw'uwo baheruka gushyingiranwa cyangwa ingingo z'ingenzi z'urubanza rw'ubutane n'uwo baherutse gushyingiranwa cyangwa rusesa amasezerano y'ubushyingiranwe nawe icyemezo gitanga uburenganzira bwo gushyingiranwa itangazwa ritabaye kubera impamvu zifite ishingiro ibyemezo byatanzwe bivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo bigomba kugaragara mu nyandiko y'ishyingirwa mu rwanda kimwe n'ahandi mu bihugu bihana imbibi abashinzwe irangamimerere bigisha abagiye gushyingirwa imbere y'amategeko uburyo bazabanamo uyu ni Joyce Ngirente Imana ishimwe umunyamakuru wa radiyo Bonesha FM i Bujumbura mu Burundi aradufasha kumva uko iwabo kwigisha abagiye ku bana bigenda aha mu Burundi ingene bigenda uh, abashaka kubakana baragenda kwiyandikisha aho basanzwe baba mu makomine canke mu mazone kugira biyandikishe haba harimwo barabasaba karangamuntu bakabasaba uh, extrait date de naissance ni igipapuro cy'amavuko hama n'ibindi bitandukanye nivyo vyonyene bagenda berekana kugira bashobore kwemererwa kubakana byemewe n'amategeko hama mu nyuma bakababwira ibibandanya aho usanga bariko barigishwa bakigishwa amategeko uh, aranga ingo n'imiryango hama mu nyuma bakarahira Joyce mwatubwira ese hari ingorane cyangwa inzitizi mubona ko mu kwigisha kw'abagiye gusezerana mu by'amategeko aho ngaho mu Burundi abagiye kubakana ngaha mu Burundi ngene bategurwa cyane cyane mu gisata cya etat civile niko nokivuga mu rurimi rw'igifaransa ukuntu babategura bazokwigenza bamenye amategeko arangwa abantu bubakanye barabigisha amategeko agenga babiranye inkurikizi n'amabanga avuye ku masezerano hariho n'ibindi babigisha kudahemukirana gutabarana no gufashanya no kumenya ko e, umugabo ari we umutwe w'urugo iyindi ngingo igira ijana mirongo ibiri na kabiri ivuga um, mu gihe umugabo adahari kenyezi wiwe arafise uruhusha rwo gufata ingingo uvuga n'ayandi ingingo igera kuri ijana na mirongo ibiri na kane ivuga ko ababiranye bategerezwa kubungabunga ibibondo byabo gushika bigere mu bigero hariho n'indi ngingo y'ijana na mirongo irindwi ivuga ko mu gihe umwe mu bo bubakanye afashe ideni iryo deni ritegerezwa kurihwa na bose kiretse umwe mu gihe yerekanye ko mugenzi we asesagura amafaranga sinavuga ingingo zose ziri muri icyo muri icyo gitabo cyerekana amategeko agenga ingo n'imiryango ariko baragerageza kubigisha ibitandukanye nk'uko twaganiriye n'umwe asanzwe akora muri icyo gisata cyo kuraganisha biciye mu mategeko niwe yatubwiye ko babategura kabiri imbere y'uko bemeranya imbere y'amategeko ko bagiye kubana ese hari ingorane zaba zirimo mu gusoma inyandiko z'isezerano niba bihari bikemurwa gute kuko baba bafise ibindi bintu mu mutwe bafise amastrese yandi ugasanga ntibariko barumva hari hakwiye kongerezwa amaseyanse yo kubigisha akabona ko hamwe hoba akarenga ku kabiri byo ari byiza kuko barategura ubugeni biyumvira ibitandukanye ngene urubanza ruzogenda ugasanga binjiye mu ibanga ry'ukwabirana bataramenya neza amategeko naho Jafet Wironja Di Maria wo mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe ntajya kure y'uburyo abagiye gushyingirwa mu mategeko babikora mu Burundi no mu Rwanda nubwo abona hari ahagomba gushyirwa imbaraga Alors par rapport à votre thématique présentement ici dans la ville de Bukavu lorsqu'il faut qu'il y ait mariage légal ou mariage civil. D'abord, il faut qu'il y ait un consensus des deux partenaires, qu'il y ait une fille et un garçon.
Et si kuri iyo ngingo inaha i Bukavu umuhango w'ishyingirwa mu mategeko uhera ku kubanza kumenyana kwa bombi umuhungu n'umukobwa hanyuma bakajya mu bashinzwe irangamimerere inaha bikorwa na burugumesitire cyangwa umuyobozi w'umujyi kuko aribo babifite mu nshingano aha bigisha abagiye kubana uburyo bw'imyitwarire y'abashaka uburyo bwo gucunga umutungo butandukanye ese haba hari inzitizi zigaragaramo nko mu gusoma inyandiko z'isezerano n'ibindi niba ari byo byakemurwa gute nibyo habaho kwigishwa uburyo bwo kubana ariko bakanigishwa uburyo bwo gusoma izi nyandiko gusa bibanda cyane ku kwigisha abantu uburyo bwo kubana ariko imbaraga zagashyizwe mu kubasobanurira byimbitse ku micungire y'umutungo bakabishimangira nk'uko mu nsengero no mu muryango baha umwanya munini kwigisha abagiye ku bana naho mbona ari aho hashyirwa imbaraga urakoze cyane inshuti yanjye wunure
pouvoir prendre plusieurs séances aussi comme le fait l'église comme le fait la famille comme le fait la communauté merci beaucoup cher honoré ingingo y'ijana na mirongo irindwi n'icyenda muri iri tegeko igaragaza ishyingirwa hagati y'abanyamahanga ribereye mu rwanda rigengwa n'ibi bikurikira ku byerekeye imihango y'ishyingirwa hakurikizwa itegeko ry'u rwanda ku byerekeye ibisabwa by'ishingiro hakurikizwa itegeko ry'igihugu rya buri wese mu bashyingiranwa iyo bitabangamiye umudendezo rusange n'imyifatire mbonezabupfura y'abanyarwanda ku bireba uburenganzira bwa buri muntu ukomoka ku ishyingirwa n'ubw'ababana iyo nta masezerano bagiranye ubwabo hakurikizwa itegeko ry'aho baba ku byerekeye inkurikizi ku mutungo wabo iyo abashyingiranywe nta masezerano y'icungamutungo bagiranye hakurikizwa itegeko ry'aho uwo muntu ari naho mu ngingo y'ijana na mirongo inani y'itegeko rigenga abantu n'umuryango mu rwanda ishyingirwa hagati y'umunyamahanga n'umunyarwanda ribereye mu rwanda rigengwa n'ibi bikurikira itegeko ry'u rwanda ku byerekeranye n'imihango y'ishyingirwa ku byerekeye ibisabwa by'ishingiro hakurikizwa itegeko ry'u rwanda ku bireba umunyarwanda n'iry'igihugu uwo munyamahanga yabereye umwenegihugu iyo bitabangamiye umudendezo rusange n'imyifatire mbonezabupfura y'abanyarwanda nge ndishimwe honore ku bw'ikiganiro ejo
bakunzi bacu rero mutubwire ese aho mutuye imyigishirize y'abagiye gushyingiranwa ikorwa ite muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter yahindutse x hose ni ukwandika ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi dusangiza igitekerezo cyawe mu gihe muri kohereza ibitekerezo byanyu mumaze kumenyera ko mu kiganiro ejo tubagezaho ikinamico yitwa tambagira utekanye aho tugeze ku gace ka kane reka tukumve
duheruka ana mariya ajya gusaba christine akazi ko kumuhingira ariko abajijwe iby'igikomere afite arabihishe yaba yarashyize akamwizera akabimuganiriza sera nimukurikire umukino
mama nawe kuko nagucumuye wige
ariko ubwo waceceka ukabimugabuza
ariko muyo wewe umugabo uragize utya ese uwarindi imfubyi bayeho nabi koko nkanjye
zaha ntabwo ari wowe ubayeho nabi wenyine urabyumva abanyagihugu ni benshi n'abigatako ndetse n'ahandi hose urabyumva mwana ariko niba ngo wiyange nk'ibyo uri kwikora ubu urabyumva ngo nibyo ndi kwikora kuko muyo ntiwambwiye utyo
zaha ihanagura amarira eee uhaguruka ujye ku ishuri ntaho njya uteke aha ntaho njya muyo ese ubundi muyo nkwibarize akantu gato mbaza ndagusubiza ni ukuri mwana we marume nkuru nziza njye ngiye icyo bigeze hariya
ako niko kabazo wavugaga rero
mbabara usubiza kuko mbifitiye amatsiko cyane mwembi muri ba marume ndabizi byanze bikunze urabizi kuva nagera muri uriya rugo urabizi ko nahageze nkiri umwana ndabizi rwose muri bombo nkuru nziza harancunaguza ntambona neza ntampa ibikoresho uko bikwiye ni iby'amayi abimba ku bwa burembe christine yabanje kumukangisha amategeko mbabara umbwira icyo nzira byibura menye ko ntari umwana ahubwo ndi umwanzi
none se zaha na na mariya arakwanga hmm? niyo nkuru nziza gucunaguza atya na mariya nk'umugore babivugaho iki hmm?
aha mama dorukasi nawe mba mbona atari umugore mu rugo n'abapapa dorukasi bamucunaguza ngaho kumukubita ngaho kumubwira amagambo mabi amagambo akomeretsa bana yanjye tekereza nawe kuba muri uwo muryango
zaha igikenewe ubu ni ukwiga urumva Eh, kandi ukiga ushyizeho umwete naho ibindi byo kubikubwira nta mumaro uretse kuko bibamo urwango gusa
muyo ndakumva ntakubeshye nutabimbwira nawe ndamenya ko uri umufatanyacyaha ngaho da zaha ibyo ari nabyo nkuroma inkuru nziza ni inkuru ndende nyine yimbwira jya ku ishuri ndabikubwira nimugoroba utashye nibwo tuba dufite umwanya uhagije urabyumva Eh, kuko ibyo uri kubamo uyu munsi ni ingaruka z'ikibazo cyabaye mu muryango wacu ku buryo cyanashinze imizi
noneho ndumva ari ikibazo cy'uruhererekane ubwo reka njya kwiga ariko unyemerere ko uza kubimbwiraho bidatinze
nakora nini ubaye iki ubaye iki nkurunzi umuhogo wumye neza neza ndagurumana do dore ndi gucira ayo mirimo y'imana
ese ni icyaka nticyaka
ayirisi we naringize ubwoba ngo ucakiranya n'inzoka ku muryango nari nangiye kwibaza uburyo ndi buyice
inzoka se njyewe njyewe yankanga reka reka reka apana iragatsindwa n'imana ntawe itakanga kada aho njye sindimo Mm.
mukapako Mm.
ntubona ukundi uku Mm.
inzoka niyo nayifata nkayambara mu ijosi nka bene iyi mirimbo y'abagore Uh-uh.
ntacyo yantwara ntwara Oye.
sekegera
ako bana yawe inkuru nziza Mm.
reka reka reka reka reka ni uko itaje ngo urebe shangira itari ku- ahaha none se nkuru nziza Ndakunda.
nkuzanira iki akagage cyangwa ubushera oya ntumbwire ko utarazana rwa rwagwa
erega sheri nabuze umuntu ntuma yeba badata we ubu ndasubirira yaho koko ariko uguze ukuntu gukanika binkamura tabizi sheri ngaho re dore re niko ye iki sheri na bya bishyimbo inkono nabisizemo niho bikegetse Hmm, ariko mana yanjye ntuzi ko nakurutishije ab'iwanjye nkabikuzanira ko tabizi sheri uzi ko ndabizi na n'ubu nta muntu n'umwe ubizi ako sheri nungutse agatekerezo Akahise.
wabinjyaniye ku isoko sibyo sheri Ndeke.
mbabarira umuwo musada si ibyo uvuga urakomeje shambabarira reka nkwereke bikubite ku mutwe ubisimbukane ndabizi wirukanka kuruta ingeragere maze iminota zirura bwarutse maze nanjye mukapako mbabarira rwose ntabwo najya mu isoko rwose kubera iki se sheri ntibishoboka ahubwo nzi ariko ibaze nshakiranye n'ab'iwanjye bakabimbonana ibibazo ari ukubuse ubuse ndakora iki ubu abinyambuye wowe ntabwo waba uhombye ako sheri reka nkubwire ubuse usubirayo n'inyota kuko nzi nawe byibaze nyine none se nta tuntu dufite ngo dutume tubyeri basi Ah, rwose sha tumize tubyere insirika icyaka Yego.
ngaho se sha anyegera sha kibasumba Uko nawe.
wanjye akarabo igihozo aho kuba babaye ute
ikibasumba wanjye erega maye naguhisemo kukurutisha ab'iwanjye kuko guteze agahungu aho kumana anyegera mbisa mbura mbisa ariko kuse mwiza wanjye Shandika, wibagiye gahunda ako dufitanye mana.
yo kubyara agahungu we we shanyegera ntabwo nabyibagirwa ko tuzabyarana agahungu pe ariko ureba ukuntu urimo kunywera akora ku karubanda nyegeza nyegeza Oya.
nyegera cyane ahubwo reka ndebe umwana numa ajya kungurishiriza biriya bishyimbo azane n'itubyeri sheri sibyo baba data we noneho umva nkubwire U- ubanguke moteri yatse
ubaye iki pati ubaye iki kuriya mbaraye hasi ndabubara cyane nire ubaye iki se ubaye iki patiri ni abanyagatako baguteze reka ndebe uraboneka nire umwana wa mama noneho ndamenya wabaye iki nyagasani nyirimuwe we igufa ryacomotse byagenze bite kutambwira patiri Na- nakoreka mbanza nshaka ko nkujyana kwa muganga urabimbwira nyuma mana we telefone yanjye irihe telefone yanjye irihe mana we uze bose ageze kure mana nyagasani patiri yahangane n'ukurinde ko nakugeza kwa muganga mana we use musaza wanjye abaye iki koko bose mbabarira uba utageze kure we mana we patiri ihangane inshuti yanjye
hari umukobwa mwiza wi bose
narakubwiye ngo ujye unyita fred mwiza wanjye Imana byibutse donc sinzi.
alfred uri himwe unyite freddy mu mbabarire binshiyeho kubera umuhangayiko mfite kandi mbiseguyeho ko ntagiye kubabwira ibijyanye n'akazi rwose
uhangayikishijwe n'iki se mama we erega no kumbwira ibitajyanye n'akazi ntacyo bitwaye hmm? ukubiza akazi niko konyine kaduhuza se ngaho mbwira mama wabaye iki umva bose ngeze mu rugo nsanga musaza wanjye arambaraye mu ruganiriro ukuguru kwavunitse igufa ryatanye none rwose nagira ngo mbabaze niba mutaragera kure mwigore musubire inyuma mumufasha mugeze kwa muganga ndabinginze rwose nimwumvakanire kuko amerewe nabi yo ndumva ataka cyane ubanza yababaye koko reka ngaruke bazi mbwira rero iyi serivisi yo uzayishyura iki
ryatara niwe waryuma aho usanzwe nditerekaza aha urarishaka se muyo Eh, none se ntibwije turaguma mu kizima
ngo muraguma mu kizimu ukagira ngo wowe urabona ese ubundi utunze iry'iki muyo ko wowe ufite ubumuga bwo kutabona Ma- mbagira ngo abashyitsi nkawe bangenderera nibubiriraho mukira aha njye mbasha kubaboneshereza eee erega kandi nubwo ufite ubumuga bwo kutabona Mm, Eh, ariko ibintu byanjye byose biba biri ku murongo ibyo byo rwose Eh, ukuntu ibintu byose ubyikorera biratangaje pe reka reka nta gitangaje zaha ni ukuri biratangaje Eh, ahubwo ukuntu abantu bafata abafite ubumuga nk'abadashoboye nibyo bitangaje Mm, Mm, ngaho zana iryo taro uricane Eh, hanyuma warure turye turyame hakiri kare dore ejo ni ishuri muyo ndakumva ntabwo njya mutambwiye bya bindi
Eh, ngaho se banza uzane iryo tara maze ntuzongere kurikura hariya urabyumva yego Eh, ubusanzwe nta muntu ujya unyimurira ibintu kuko kuzajya kubibona n'umwaka washira Eh, buri kintu mbanza aho kigomba kuba giteretse ntagenda ari uguterura nigendera Eh, nari hakuye ngiye kurihanagura mm, ariko ubwo ndabimenya nta kintu nzongera kwimura nyamara muyo mbwira ndakumva kuva kwa nkuru nziza nkaza kubana nawe Eh, ndabona bizatuma amenya neza uko abafite ubumuga babaho uzi ko buriya mbere nangaga kuza kubana nawe nzi ko ugoye nyine imirimo yose nzajya nyikorana eh, si wowe wenyine ufite iyo myumviriza Mm.
Mm,
reka nicare hano mbwire muyo ndakumva ngaho rero umbwira cya kibazo cy'amakimbirane y'uruhererekane wambwiraga ari mu muryango wacu kugeza n'aho nzira ibyabaye ntaravuka muyo mbwira marume kuko nkingira iki kugeza ubwo nyirukana Hmm. umwana ntabwo ndira noneho amarira yakamye pe
zaha ndakumva muyo Eh, ibi ntibyari ngombwa kubikubwira nonaha kubera iki Eh, ariko ubwo watsimbaraye nta kundi nkuru nziza buriya nta kindi aguhora Hmm.
Eh, uzira amakosa ya mama wawe mama Eh, nubwo njye ntabimubaraho ngo amakosa ameze atese
mushiki wanjye sitera uriya yari mwiza koko Hmm.
Mm, akiri agakumi yari mwiza n'urubavu ruto ruto Hmm.
Eh, ni uko umunsi umwe aza kubengukwa n'umusore w'umukire wo mu gihugu cy'abaturanyi muhire w'umunyamuhire nyine Eh.
Mm, urukundo rwabo rero Hmm.
ntabwo rwigeze rushimisha abagize imiryango yombi Hmm.
esiteri wacu baramurwanya kugeza ubwo ashyingiranywe n'uwo munyamuhire Hmm.
Mm, iwacu bamuca ubwo
ibyo gusa nibyo nzira nako komeza umbwire
Eh, uko iwacu batereranye esiteri rero Mm, ni nako no mu muryango yashatsemo bamuzengerezaga ndabyumva Eh, dore ko ari naho yari atuye Mm, kera kabaye rero mm, iso yaje gukora impanuka yitaba imana ufite imyaka itatu yego mama wawe rero abanzi bamuboneraho Mm, abanyamuhire baramuzengereza koko ku mwana baramuzengereza ye dore ko batifuzaga ko aguma mu mitungo y'umwana wabo
Hmm.
nuko umunsi umwe nibereye aha ntegereje kujya mu nama y'ishyirahamwe ryacu ry'abafite ubumuga Mm, nibwo inkuru yangezeho ko nyoko mushiki wanjye seru yatuvuyemo azize urupfu rutunguranye muyo Mm, ubwo abanyamuhire si bo birengeje mama cyangwa yazize agahinda yatewe n'abanyagatako
ni ayo makuru mperuka mwana wanjye ntumbaze ibindi
muyo guhera uyu munsi ntuzongere kumpangayikira paka ibinyikishe mama
ugiye se kandi zaha ndagiye muyo ndagiye ndamenya se ngushakira he none Hmm? zaha zahabu
ngaho da zahabu se yerekeje he? wa mugani we se nyine siteri yazize abanyamuhire cyangwa ni abanyagataka avukamo ntuzacikwe n'igice cy'ubutaha bakunze ikiganiro ejo turi kugana ku musozi w'ikiganiro cya none aho cyagarutse ku myigishirize y'abagiye gushyingiranwa uko bikorwa mu rwanda no mu bindi bihugu bihana imbibi n'u rwanda mu kiganiro ejo cya none twumvise umunyamakuru wa radiyo bonesha y'i bujumbura mu gihugu cy'u burundi joyce ngirane imana ishimwe wadusangije uko kwigisha abagiye ku bana bigenda mu gihugu cyabo ndetse kandi twanumvise Japhet Bironja Dimariya wo mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watubwiye ko abagiye gushyingiranwa bigishwa uburyo abashakanye bakwiye kwitwara ndetse kandi n'uburyo bwo gucungamo umutungo wabo nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro kitambuke mizero keresipo wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse kandi na nadine uwomoro wari uhagarariye iki kiganiro nawe mwese kandi twabonye mu kiganiro cya none ndabashimiye mwari kumwe nanjye kareme patrick nawe ubutaha inshuti muduteze amatwi mu masegonda make tuba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru reka tubashimire kubana natwe tubararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya